iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriyani itanga ishaka ufate irindwi na kabiri cyangwa inani n'umunani cyangwa icyenda na gatatu urabona yuko ibyo dufise ubu harabaye prise politike n'ibyo twe turavyemera mugabo ntiri ku rugero cyangwa inyifato ya leta n'iy'abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ibyo twabonye muri iyo myaka iheze uyu ni jean batiste baribonekeza arongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu burundi avuga ku byashikirijwe n'umugwi arongoye ni mu kanya gato kuri uno munsi wa gatanu uburusiya bwafashe ingingo yo kwihora ku bihano bishasha bwahawe n'inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika ku munsi w'ejo wa kane abana batanu n'abagore babiri baraye bitavye umuremyi nyuma yaho ubwato barimwo bwibiye mu butaliyano ayo makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini turayabashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye mu burusiya kuri uno munsi wa gatanu uburusiya bwafashe ingingo yo kwihora ku bihano bishasha bwahawe n'inama nshingamateka leta zunze ubumwe za amerika ejo ku munsi wa kane ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu bw'uburusiya buvuga ko ivyo bihano bwahawe vyerekana agasomborotso kadasanzwe kagirwa na amerika mu bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu ubwo bushikiranganji buvuga buti dusavye yuko igitigiri c'intumwa za amerika i moscow kingana n'igitigiri c'intumwa z'uburusiya ziri muri amerika uburusiya buvuga ko abakozi ba ambasade ya amerika batazorenga amajana ane na mirongo itanu na batanu kandi ko igikorwa co kubagabanya kitorenga ukwezi k'umunani kuza ikindi uburusiya bwongeye ko kuri iryo gabanwa ry'abadiplomate ni uko ambasade ya amerika itacemerewe gukoresha ububiko yari isanzwe ikoresha i moscow canke ngo ikoreshe inyubakwa yayo yakoreramwo yakoreramwo akaruhuko ahitwa serebariani bo ahandi naho abana batanu n'abagore babiri baraye bitavye umuremyi inyuma yaho ubwato barimwo bwibiye ubwo bwato bwari bwari butwaye impunzi ku izinga ry'igihugu cy'ubugiriki bwibira hafi y'ikivuko cy'igihugu cya turkiya ikinyamakuru cya leta ya turkiya anadolu gitangaza ko abasirikare bacungera ikengero ry'amazi bavuze ko ubwo bwato bwibiye hafi y'ahitwa semser mu ntara ya izmir abandi bantu umunani harimwo abanyeyirake bane abanyesomaliya batatu n'abanyesiriya babiri baratabawe ariko hari umuntu umwe atazwi amarengero yiwe icyo kinyamakuru anadolu kivuga ko igipolisi kikiriko kirarondera umwe mu bagabo bagira urudandazwa rw'abantu rutemewe n'amategeko yahunze ahubwo ubwato bwari butanguye kwibira amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya hano ku iradiyo ijwi ry'amerika sentare nkuru y'igihugu ca pakistan yatse umushikiranganji mukuru nawaz sharif uburenganzira bwo kurangura amabanga ayo ariyo yose ya leta y'icyo gihugu iyo sentare yongeye umutegeka gutanga imihoho mu mabanga yari asanzwe arimwo buno nyene umuvugizi mu biro vy'ubwo bushikiranganji yabitangaje inyuma y'aho sentare ishikirije iyo ngingo anavuga ko sharifu yayemeye ariko ko atashimishijwe nayo na gato yavuze kandi ko sharifu yaciye akinjira mu kazi kiwe k'umushikiranganji mukuru sentare ivuga ko uwo mutegetsi aterekanye iyo yakuye amafaranga afise mu bubiko bw'amabanki ari mu mahanga mu gihe cy'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu iyo sentare ivuga kandi ko sharifu yashikirije ubutunganye impapuro z'impimbano kandi ko ari umubeshi ku bw'ivyo ntakiri umushingamateka radiyo ijwi rya amerika isamiraniro washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni radiyo yacu arobase gmail akaburungu com kuri facebook kuri twitter niho turi aderesi yacu ni voa radiyo yacu tubibutse na site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda sentare ya gisirikare mu rwanda yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza ubushinjacyaha buregamwo abasirikare babiri ibyaha by'ubwicanyi no konona ibya rubanda bya leta inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa abaregwa bombi purayiveti jean pierre nshimyumukiza na purayiveti jean claude ishimwe bageze mu cyumba cy'ishuri kiri i gikondo mu mujyi wa kigali cyahindutse urukiko bari mu mpuzankano ya gisirikare babohesheje amapingu ni icyumba cyari cyakubise cyuzuye kandi kirimo abasirikare benshi bumvaga urubanza rwa bagenzi babo ubushinjacyaha burarega ibyaha by'ubwicanyi ubufatanyacyaha mu bwicanyi n'ibindi aba basirikare bombi bagaragara ku maso nk'abakiri bato bitandukanye no mu zindi nzego mu iburanisha rya none abaregwa bahakanye ibyaha byose buhereye kuri purayiveti nshimyumukiza ku cyaha cy'ubwicanyi ubushinjacyaha bwavuze ko mu kwezi kwa gatanu ubwo bari ku burinzi mu masaha ya saa sita z'ijoro igikondo mu mujyi wa kigali yahagaritse abagenzi baka ibyangombwa abonamo babiri batari babifite barimo umugore wa ntivuguruzwa ayivani witwa claudine umuhoza uwo musirikare atangira kumukubita buvuga ko ntivuguruza wishwe arashwe yahise aza gutabara umugore wari utwite inda y'amezi arindwi purayiveti ishimwe abonye mugenzi we arwanira imbunda n'abasivire ubushinjacyaha buvuga ko yahise aza kumufasha buvuga ko nshimyumukiza yahagurutse arasa ntivuguruzwa amasasu menshi ahita amwica mu gihe ntiyakwigendera ngo yari amanitse amaboko bwabwiye urukiko ko abashinzwe gutanga imbunda mu gihe cyo kujya ku burinzi bemeje ko bari bahaye nshimyumukiza imbunda irimo amasasu mirongo itatu ariko ngo baje gusanga hasigayemo cumi n'umunani nyuma yo kwica yarashe mu gihe ishimwe nawe amasasu mirongo itatu ngo yari asigajemo makumyabiri n'arindwi ubushinjacyaha burarega aba basirikare kandi icyaha cy'ubugande buvuga ko bataye akazi bakajya kunywa inzoga mu kabari nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya babwo buranabashinja konona no kwangiza ibikoresho byo kwa nyakwigendera kuko nyuma yo kumwica ngo barashe akabari umugore we yacururizagamo bangiza ibikoresho birimo firigo n'ibirahuri by'inzu ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko abaregwa barashe nta burenganzira batsaba bakuriye yiregura ku byaha byose nshimyumukiza ku cyaha cy'ubwicanyi yasabye urukiko ko cyahindurirwa inyito kuko yemera ko yishe ntivuguruzwa yitabara yavuze ko agihagarika umugore we umuhoza yahise ahamagara umugabo we ngo amuzanire ibyangombwa aho kubizana aza ashaka kumugirira nabi yavuze ko uwo mugabo ahageze yatangiye kubwira uwari uri ku burinzi ko ari umudemobe wamaze imyaka myinshi mu gisirikare kandi ko amurusha imbunda batangira kugundagurana hasi hejuru amufatanyije n'umugore we bamukubita bamwaka imbunda aho ayibamburiye niko guhita yica ntivuguruzwa yagize ati namurashe nitabara ndengera ubuzima bwanjye nabo nari nshinzwe kurinda umucamanza yamubajije umubare w'amasasu yibuka yarashe uregwa yavuze ko kubera uburyo bagundaguranaga imbunda ifunguye atayibuka yikomye ubushinjacyaha kumubeshyira ko hari inzoga bwamufatanye kandi ko ntawe yigeze yambura amafaranga yiregura abaturage bakunze kwimyoza bya hato na hato abandi bashaka kugira icyo bavuga umucamanza akabacecekesha ku cyaha cy'ubugande na cyera gihakana akavuga ko atigeze ati inshingano ze na gato na mugenzi we purayiveti jean claude ishimwe ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu bwicanyi yavuze ko yatabajwe n'umumotari ko mugenzi we yarimo akubitwa n'abasivili ahageze arasa hasi bamubajije impamvu yarashe nta burenganzira yasubije ko ku burinzi bagendana icyombo kimwe kandi ko nta telefone bemerewe mu gihe icyo cyombo ngo cyari cyaguye hasi aho barwaniraga mu ibazwa ry'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha purayiveti ishimwe yemeye ko yarashe nyakwigendera ku kuguru mu gihe raporo za muganga yo yagaragaje ko yarashwe mu mutwe mu gatuza no mu rubavu yasabye urukiko kumva ibyo arubwira yikoma ubushinjacyaha ko bwamushutse bumusaba kwemera ibyaha ngo azababarirwe metere tadewu w'imana wunganira abaregwa yafata ijambo yabanje kwisegura ku mvugo yari bukoreshe yashoboraga kumvikana nko gukina ku mubyimba babuze uwabo yashimangiye ko ibyo nshimyumukiza yakoze bitafatwa nko kwica yabigambiriye kuko yitabaraga yabajije ati mwari butangazwe no kumva babahamagara ngo muze mufate umurambo w'umusirikare wanyu ati mu mabwiriza mubaha nubwo ntari umusirikare ntiwategereza kwicwa ngo ubone kwitabara bamwe mu bagize umuryango wa ntivuguruzwa bahise batangira kurira mu cyumba cy'iburanisha naho ku cyaha cyo konona no kwangiza iby'abandi nacyo yavuze ko nta nyungu abona zo kuba nshimyumukiza yari kujya kurasa firigo n'ibirahuri yavuze ko amasasu yatarutse akagwa kuri ibyo bikoresho umucamanza mu ijwi ryumvikanisha uburakari yibukije ko isasu ridataruka uboshye igikeri maze uwo munyamategeko aheraho akosora imvugo ati amasasu yasohokaga ari menshi kubera ko uyunganira yari mu kaga nta bushobozi yari afite bwo kugenzura imbunda kuko abaremeye ibyaha mu nzego zabanje uyu munyamategeko yagize ati aba ni abana nubwo mubabona mu myenda ya gisirikare kandi n'aho banyuze babazwaga batunganiwe byateye ubushinjacyaha guhita busabye ijambo maze buvuga ko nta mwana mu gisirikare ariko umunyamategeko yashimangiye ko nta burambi bafite mu kazi metero w'imana yasoje asaba urukiko kuzabagira bere ababuranira indishyi muri uru rubanza bazagira icyo bavuga mu iburanisha ritaha urubanza rurangiye abaturage bahise binjira mu mpaka z'urudaca umva buri ruhande mu by'ukuri nk'umuntu wari umusirikare akaba ari demobe akabona ari uwo mwana arimo kwaka ibyangombwa yari kumuha ibyangombwa akamureka akikomereza akazi ke ariko iyo ahitamo ikintu cyo kumurwanya urumva ko nawe yarwanye ku busugire bw'umwambaro yambaye kandi noneho ashaka no kwamburwa intwaro ku gahato kandi uwo muntu iyo aramuka afashe iyo ntwaro ashobora kuba yari kumukorera ikindi kintu kibi nawe akamugarika aho ngaho fanike n'ababura nta na kimwe ni perezida nanjye nagiye nkora ndi umuturage uhatuye umugabo witwa karisa ni wabahaye inzoga yari abimbwiye ko yabasengereye ibyo bakoraga rero babikoreshejwe n'inzoga kubera ko bari basinze ibi byaha by'abasirikare bica abasivire muri ubu buryo ntibikunze kumvikana igicumbi mu bihumbi bibiri na cumi na kane undi musirikare yashyamiraniye mu kabari yica arashe batanu akomeretsa abandi barindwi mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu nabwo umusirikare wo ku ipeti rya majoro yatawe muri yombi ashinjwa kwica kubisa umwana w'umusiviri urubanza ruzakomeza ku itariki umunani z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane eric bagira ubusa turacari mu rwanda indorerezi zarungitswe n'umuryango wa afurika y'ubuseruko zatanguye uyu munsi ibikorwa byo kugenduza itegurwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanije mu ntango z'ukwezi kuza izo ntumwa ziyobowe n'uwahoze ari perezida visi perezida murantunga wa kenya muri awori zaje ziva mu bihugu byose bigize uwo muryango kiretse uburundi ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboye indorerezi mirongo itatu nizo zaje guhagararira amatora y'umukuru w'igihugu mu rwanda zoherejwe n'umuryango wa afurika y'iburasirazuba izi ndorerezi zaturutse mu bihugu bine bigize afurika y'iburasirazuba uganda tanzania kenya n'igihugu cya sudani y'epfo igihugu cy'i burundi nicyo cyonyine kitohereje intumwa zacyo mu bikorwa byo kuba indorerezi mu matora yo mu rwanda ukuriye izi ntumwa mudi awori wigeze kuba visi perezida wa kenya yirinze kugira icyo avuga kuri uku kubura kw'intumwa z'u burundi asaba abanyamakuru gushakira igisubizo ku ruhande rwa bujumbura mu gihe cy'iminsi cumi n'umwe izi ntumwa zizamara mu rwanda ngo zizazenguruka igihugu cyose mu minsi mike isigaye yo kwiyamamaza ndetse no ku munsi nyirizina w'amatora bwana awori ukuriye izi ntumwa yagarutse ku mirimo yabo ni kuangalia jinsi uchaguzi unavyoendelea hii tu ndiyo kazi yetu sisi. Aragira ati ni ukureba uko amatora agenda, aka ni ko kazi kacu. Twe ntabwo tuje kureba ngo ninde utsinze cyangwa utsinzwe, ako siko kazi kacu. Icyacu ni ukureba iki gihe cyose cy'amatora, nyuma tugakora icyegeranyo, alafu sisi tutatoa ripoti ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika y'iburasirazuba ni rimwe mu miryango mbarwa itari iy'imbere mu gihugu yemeye kohereza indorerezi mu gihe indi nk'umuryango w'ibihugu by'uburayi wavuze ko nta ntumwa izohereza uyu muryango unenga ubwisanzure budahagije muri aya matora kuri modi awari uyoboye itsinda ry'indorerezi zaturutse mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'iburasirazuba avuga ko ibyo bazakura mu rwanda bizababera impamba ku yandi matora bazajyamo And the fact that we do not expect anything unusual would not stop us from coming to observe.
aragira ati kuba tutiteze ko haba ikintu kibi sibyo byatubuza kohereza indorerezi twibaza ko hari ibintu dushobora kubona mu rwanda byafasha muri malawi cyangwa sudani y'amajyepfo nk'ubu ntangazwa no kuba aha turi tutumva induru z'abiyamamaza yewe rimwe na rimwe biragora kuba wamenya ko hariho ibikorwa byo kwiyamamaza kuko abantu baratuje ntaho wabona aho abantu bakoze udutsiko buri wese ari mu bye kandi ategereje ko umunsi w'itora ugera komisiyo y'igihugu y'amatora yaraye itangaje ko imaze kwandika indorerezi zigera ku gihumbi magana atatu izigera kuri magana cyenda n'iz'imbere mu gihugu mu gihe izisaga gato magana ane zaturutse hanze y'u rwanda karisa mbanda perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yasabye abanyarwanda gufata neza indorerezi zaturutse hanze y'igihugu gusa nazo azibwira ibyo zigomba kwitwararika indorerezi rero cyane cyane ubwo ni ukuvuga indorerezi zituruka hanze n'indorerezi zituruka mu rwanda cyane cyane amabwiriza dutanga ni uko bagenzi bacu baturuka mu bihugu byo hanze twabafata nk'abashyitsi mu rwanda dufite umuco wo kubafata nk'amata kugira ngo bakore akazi kabo kandi bazagende bishimiye kuba baraje kugakora mu rwanda ariko nubwo bafite uburenga- mufite uburenganzira bwose amahame mukwiriye gushingiraho kugira ngo mukore akazi kanyu k'uburorezi bw'amatora neza ni ukumenya igihugu umuntu agiye gukoreramo uburorezi bw'amatora u rwanda kiyoborwa gite no kubaha abayobora amatora ku nzego zose komisiyo y'igihugu y'amatora yihanangiriza indorerezi zaba iz'imbere mu gihugu ndetse n'iz'abanyamahanga hiyongereyeho itangazamakuru kwirinda gutangaza ibyavuye mu matora mbere ya komisiyo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika muri kumwe nawe hene itanga ishaka amakuru avugwa mu karere ka- k'ibiyaga binini arabandanya tuje mu burundi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu cnidh usaba sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi guhagarika amatora guhagarika amatohoza murantunga y'ibanze yatanguje ku byaha byakozwe mu burundi muri raporo uwo mugwi wasohoye unasaba ibihugu byafatiye ibihano uburundi kubifuta inkuru ya mugenzi wacu eloge burikaneza muri iryo tangazo umugwi wigenga ujejwe hagati y'akazina muntu mu burundi umenyesha ko ushimishwa n'ukuntu umutekano wagarutse mu gihugu cose ariko biyamiriza ibitero vy'amagrenade vyabaye muri uku kwezi kw'indwi mu ntara za kirundo na kayanza mu buraruka bw'igihugu no ku mugwa mukuru bujumbura hagakomereka abantu barenga mirongo itanu batanu nabo bahasiga ubuzima uwo mugwi uvuga ko uteye intege leta kwishaka yerekana ryo kuja inama n'abantu bose begwa n'ibibazo vy'agati y'akazina muntu mu burundi baba abakorera ku butaka bw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu jean batiste baribonekeza arongoye umugwi sndh yavuze na bimwe mu bintu bibabaza umugwi atwara umurwi CNDH urababazwa n'ingingo zo guhagarika gufashanya leta- na leta y'u Burundi hamwe n'ingingo zo gutera igitsure igihugu ku mvo zitumvikana zifatwa na bamwe bamwe mu nshuti z'u Burundi nk'ishyirahamwe rya Buraya canke sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI harimwo ibihano vyafatiwe bamwe bamwe mu ndongozi z'abarundi bafatiye ku vyegeranyo vy'ikinyoma bitangwa n'amashyirahamwe amwe amwe nka FIDH bakarenza uruhu rw'amazi ku kuntu igihugu cifashe no ku ntambwe kimaze gutera mu by'agatekakazi na muntu n'umutekano na cane cane muri uyu mwaka umugwi sndh wemeza kandi ko ivyaha vyakozwe mu burundi bitarengeye ubushobozi bw'ubutungane bw'igihugu baribonekeza yashimangije ivyiyumviro vy'ibutu turorero ku vyerekeye Burundi urugero ni uguha nuko nk'ubu mu byo dufise uravye ahantu sentare mpuzamakungu yuguruye amatohoza usanga ari ibihugu nka Afghanistan usanga ari ibihugu nka Syria usanga ibihugu nka Iraq ibihugu nka Colombia canke Ukraine ndibaza ko atamumenyesha amakuru yombwira muri kano kanya yuko ivyo dufise mu Burundi bishusha nivyo bafise muri ivyo bihugu hariho ivyaha vyakozwe mu Burundi mugabo ntibiri ku rugero canke ntibitumwa n'ivyo twabonye canke twumva muri ivyo bihugu mpejeje kuvuga ugereranije ivyo twabonye muri kahise ufate irindwi na kabiri canke inani n'umunani canke icenda na gatatu urabona yuko ivyo dufise ubu harabaye crise politique n'ivyo twe turavyemera mugabo ntiri ku rugero canke inyifato ya leta n'iy'abanyagihugu ntabwo twegeranye n'ivyo twabonye muri iyo myaka iheze iri tangazo rya seni ryashirije inyuma y'aho ku itariki ya gatanu ku kwezi uwo mugwi utwariye mu nama nshingamateka icegeranyo cavuga ko muri aya mezi atandatu ya mbere y'umwaka abantu bagera kuri mirongo itandatu n'icenda bishwe mirongo ibiri baranyuruzwa nayo mirongo ibiri na batatu babarezwa igufa ibi ntivyaguye neza bamwe mu bashingamateka mwebwe turabona nk'ahantu muvuga ngo abantu barishwe abantu barabura ko mutavuga ngo mutubwire muti ko hari abashobora kuba bari muri kongo hari abashobora kuba bari muri tanzania je ndibaza ko harya hantu mwavuze ngo bashaka kubamanukana kuri nivo yo hasi ndibaza ko byabateye ubwoba nawe mukaba muvuga muti reka bazi ibintu mubyoroshe muvuge musharije uburundi leta y'uburundi kugira ngo bariya bashobora kubamanura mu rugo mubase n'ababavugira neza gutyo noneho ejo muje mu rusimbe tuvugire neza barya bo hanze kugira ngo batureke noneho muri rwa rwego rwa a twabajije baribonekeza niba atashatse nawe kwikundwa akaza kuri leta kuri twebwe rero eh, twakirana umutima mwiza eh, ivyumviro vyose biba bije harimwo ivyumviro vyo kunenga tuvuge nk'ivyo tuba dukora ariko cane cane tugakomeza guhagararira ukuri eh, uko twabibonye niko twabishikirije uko tubona kandi ibintu vyumira niko tubishikiriza ariko umukuru wa cndh ico gihe hari ivyo yahanuye ubutegetsi ntawuvuga ngo iyo raporo yashyikirijwe na himana yacu canke na nations ni ngo ntishobora kujamwo kose birashika ugasanga baronse amakuru atariyo igihambaye rero ni uko igihugu kitoja kuri defensive ni uko igihugu twamenya ko ari icacu ikintu ari ico kivugwa n'umurundi kivugwa n'umunyamahanga kivugwa n'ishirahamwe canke kivugwa n'uwigenga ari ico twogifata nka nkama hanyuma tugafata ingingo zibereye kugira ngo nimba ari kibi ntikibandanye kikaba ari ciza naho kibandanye naho bariya bakigwanya nimba raporo isohotse mu bintu ijana birimwo mirongo itandatu ari byo ivyo mirongo itandatu tubikoreshe twiyubake ivyo mirongo ine tuvyigize uru rwandiko rw'umugwi cndh rusohotse mu gihe amashirahamwe yigenga umunani yatanguje isekeza ry'imisi ijana yo gusaba ubutungane mpuzamakungu gutohoza ku vyaha vyabaye mu burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iryo sekeza ryatanguye kuva ku itariki ya cumi n'indwi ku kwezi rikazosozerwa kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi mu mwaka ayo mashyirahamwe yose umunani nubwo yafuswe n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu yemanga ko ubutungane bw'uburundi butigenga ku buryo bwotohoza ku vyaha vyakozwe muri ico kiringo ngo bwongere buhana abavyagirizwa mu kwezi kw'icumi umwaka uheze uburundi bwafashe ingingo yo kwikura mu masezerano y'i roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi cabaye igihugu ca mbere kibikoze mbere cugurira imiryango ibindi bihugu nka afurika y'epfo hamwe na gambiya nubwo ubutegetsi bushasha bwa gambiya bwasubiye kuri iki cemezo eroje wiri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane eloge wiri kaneza tuve mu burundi dukubitire muri tanzania imfungugwa zigenewe impunzi z'abarundi mu ikambi ya nduta zasubiriye kugabanuka cyane impunzi zivuga ko bubaye ubugira kane izo mfungugwa zigabanurwa mu kiringo cy'amezi atandatu bibaye umukuru w'igihugu cyabo petero nkuru nziza aherutseyo kubatera akamo ko gutahuka zimwe muri izo mpunzi zikeka ko ari uburyo bwo gushaka kuzomora ngo zitahe ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru muradutunga iyo nkuru ntidushoboye kuyironka muri aka kanya ariko ahandi naho indege ya tanzania igiye gutangura gufata ingendo mu gihugu cy'u Burundi iyi nkuru nayo nyine ni mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ayidushikiriza nayo nyine umuyobozi mukuru ajejwe ivyerekeye indege za leta n'ibirere yabwiye ikinyamakuru ca leta ko guhera mu ntango z'ukwezi kuza k'umunani indege ya mbere y'igihugu ca tanzania izotangura kugira ingendo ibujumbura mu burundi ladislaus matinde avuga ko iryo barabara ryo mu kirere dar es salaam bujumbura ari akaryo keza ko kungura ubutunzi hagati y'ivyo bihugu bibiri hamwe no kunga ubucuti bukomeye mu vy'ubutunzi n'imigenderanire yamenyesheje ko iyo ndege izokura abantu i bujumbura ibajana muri tanzania eka mbere n'abagiye mu bindi bihugu cane cane vy'akarere ka afurika y'ubuseruko bazogira muri iyo ndege uwo muhora mushasha utangajwe mu gihe haheze iminsi mike umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza agendeye mugenzi we wa Tanzania John Pombe Magufuli mu byo baganiriye harimwo ivyerekeye gushira inguvu mu budandaji buhuza ivyo bihugu bibiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi mbere yaranahamagariye abatanzania gutwara imitahe yabo mu Burundi yababwiye ko bazokwisanga nk'abari muhira kandi ko ubutunzi bwabo buzokingirwa bikwiye iyo kompanyi y'indege ya tanzania izotangurira izo ngendo mu ntara ya kigoma ihana urubibe n'uburundi mu bumanuko mu gice c'intara ya makamba izokorana n'izindi kompanyi z'indege zari zisanzwe zihari nka kenya airways ethiopian airlines na brussels airlines gushika ubu abarundi canke abanyamahanga benshi bifuza kuva i bujumbura baje darasaramu muri tanzania canke mu bindi bisagara bafata ingendo n'imodokari urugendo rwatwara n'imiburiburi iminsi ibiri abenshi bakunze gufata urwo rugendo n'abadandaza baba bagiye gutora ibidandazwa vyabo ku kivuko c'i darasaramu bivuye hanze ya afurika kuko ico kivuko gikora kw'ibahari oseyaenje iyo kompanyi y'indege ivuga ko ari akarusho kuri abo bose ndetse n'abazoba bagiye mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya tanzania kuko iyo kompanyi isanzwe igira ingendo mu bisagara birenga cumi by'icyo gihugu byekura bine nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika urakoze cyane bya claver niyo nkuru ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru ya siporo n'imikino mu karere k'ibiyaga binini turi kumwe ku murongo na mugenzi wacu jean claude munyandinda mu rwanda tubwire ibyo biteguriye muri wikendi iza mu mpera z'indwi turi kumwe ku murongo jean claude tubwire mu ncamake hazobiki mu rwanda muri siporo n'imikino
urakoze cyane hoyane nibyo koko mu mikino mu rwanda icyo umuntu yavuga yavuga ko amakipe y'igihugu mu rwego rw'abagore muri voleboro azateruka ni ukuvuga ko impera z'icyumweru zirarangwa na voleboro urebye turatangirira ku ikipe y'igihugu y'abagore iri muri kenya aho igomba guhatana n'andi makipe mu karere ka gatanu zone senke bahatanira nyine kuzabona itike yo kuzerekeza mu gikombe cya afurika cy'ibihugu muri voleboro aho ikipe y'u rwanda izaba ihangana n'amakipe asanzwe akomeye harimo uganda harimo kenya harimo na misiri aho hari mu makipe rero y'igihugu ariyo nyine akina voleboro isanzwe ariko kandi hari abakobwa babiri bahagarariye u rwanda mu gikombe cy'isi cya voleboro bita bici voleboro ikinirwa ku mucanga abakobwa rero babiri denise mutatsi impundu ndetse na charlotte zayisenga bakaba bageze ivyene muri otirishiya ko bagomba guhatana mu gikombe cy'isi imikino itazaba yoroshye uyu munsi ndetse ubu bagezeyo bakaba bagomba kwitegura umukino ugomba kubahuza n'amakipe akomeye harimo brezil na canada uriyani urakoze cyane jean claude munyandinda reka naho tuje mu burundi naho nyine twumve uko bizoba byifashe muri ino wikende turi kumwe na mugenzi wacu evariste nziko banyankura twumva ndakumva neza oriane amahoro evariste tubwire muri make siporo n'imikino yifashe gute muri ino wikende i bujumbura mu burundi cyangwa ahandi mu gihugu muri make ejo ku munsi wa gatandatu hategekanijwe inkino za gicuti hagati y'imigwi ya basketball new star uzotana mu mitwe na jim kana kuri uyu wa gatandatu urunani rutanu mu mitwe na mutanga united niho ku ruhande rw'abahungu kuri uyu wa gatandatu nyine ku ruhande rw'abigeme berco star izotana mu mitwe na rumuri gazere na aigle noire batane mu mitwe gutyo haboneke imigwi ibiri ibiri kuri buri ruhande izokina inkino za nyuma ku munsi w'imana mu mupira w'amaguru naho icitezwe ni urukino rw'umupira w'amaguru ruhuza imigwi serukirabihugu y'uburundi na sudani ya ruguru ejo i Khartoum hazaba hategekanijwe rero urukino rwo kwishyura muri za nkino zihuza imigwi y'abakinira muhira ahantu bibuka ko mu ndwi iheze iyo migwi yari yanganije bujumbura ubusa ku bundi ku munsi w'imana naho hategekanijwe urukino rwa gicuti mu mupira w'amaguru igitega aho hagati zakira mu w'ibuvira mu kwitegura ihiganwa ry'umwaka uzajya umupira w'amaguru ku rwego w'igihugu urakoze cyane rwose mwembi muzo turungikira ayo makuru muri ino wikendi murakoze cyane mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba ariko reka ndabibutse inshamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi kuri uno munsi wa gatanu uburusiya bwafashe ingingo yo kwihora ibihano bishasha bahawe n'inama nshingamateka leta zunze ubumwe za amerika uburusiya buvuga ko amerika itazorenza abadiplomate amajana ane na mirongo itanu na batanu nabo nyene bafise mu gihugu cya amerika ahandi naho sentare nkuru y'igihugu cya pakistan yatse umushikiranganji mukuru nawaz sharif uburenganzira bwo kurangura amabanga yariyo yose ya leta y'icyo gihugu aho ni nyuma y'aho bavuze ko ari umubeshi kuko bavuga ko bimwe mu byo yakoze ni uko yatanze impapuro z'impimbano zerekeye amafaranga afise mu makonti ari hanze y'igihugu ahandi naho abana batanu n'abagore babiri baraye bitavye umuremyi inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye ubwo bwato bwari butwaye impunzi ku izinga ry'ubugiriki bwibira hafi y'ikivuko citwa mu ntara ya izmir aho ni naho rero duherereje amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba ndashimiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye mwe mwese mwanteze amatwi kuri uno mugoroba ndabifurije wikende nziza muzo kwigine mu vyanyu no mu banyu mwari kumwe na oriyani itanga ishaka murakoze